my correct people, hey we don't hear Jesus. so oh, no be small thing. Now we do. o oh, we bin no know say olori by eh, yes we no know say olori by say na pastor the church Now e go Now later me i be even think say na anoda dis Another pastor now even see a eh, prophecy for rap becos me i don hear say and now i come hear say dem say na pastor eze na im see prophecy for oloritope say oloritope e go born twins you understand so oloritope say e no wan do ivf e wan get belle all by herself naturally you understand na oloritope enter pastor eze church if una watch i no wan carry the video come here una go see am he go celebrate pastor eze when pastor eze do birthday e was dancing there i saw the video so my correct correct pipo olori eh, pastor eze he see vision for am say he go born twins so now I make him. They say talk tope He don't go You know they do jazz again He don't give her life to god na im make am everything wey e dey do now na pastor eze church na im come focus dey do prayer say because if e born di twins finish he no go come born again you understand but she don forget say oda pastor eze he dey always dey tok am for di church say the women dey find pikin as dem no come see Now they can't do ivf The ivf can't work for am And they hear testimony e dey come like that, say the ivf can't work It can't stay and the woman can't born twins because ivf No, is not a a crime It's not a death sentence. Now to carry your own sperm carry the woman's sperm carry now. no be na fertilizer eh, how dem they call am fertilizer <laughs> fertile e get as dem take dey call am my sister na to carry di man own carry di woman own join am together. dem go come put am e just ah it is so painful Hmm. dem say e dey pain well well na una go hear wetin anyway sha i go come back make i come give una gist concerning olorimeria wetin olorimeria don start again you understand so my correct correct people, pipo abeg welcome to my channel if you never uh, subscribe make you subscribe share this video and leave your comment and no forget to my people, to put your comment for there according to waiting you watch and again follow me for my facebook page as Bose Corners blog and follow me for my second channel subscribe guys leave your own comment god bless you now for those one dey come dey go dey wash god go bless una so my grandkara pipo di gist wey me and kari come for una so una go see twins baby dem say oloritokpe say oloritokpe as me una dey talk so pastor oyeze don pray for her am say good news don happen di good news wen e happen to her say she be even pray make god give her one pikin say na god come give her two na she na twins. na olori oloritope na im she don get now e dey for her belle as mia una dey tok so hey o oh, as i hear dis gist i say eh what god cannot do does not exist you understand say na so oloritope dey dance o oh. e dey dance go here dance go there you na know say e no dey go e no dey go dis thing again o oh. e no dey go uh, wetin I call am all these uh, uh, meet uh, women how they take dey talk uh, women and if i remember i will come back come talk am so lori now don they dance they jubilate say what did god not we do You know they exist according to our gist so they say olori now come go tell dem say uh, all these somebody Now im go tell you know say anything no matter dem dey try to keep their story fear no dey let dem talk am because dem no know who dey leak am come out becos dem dey dey surprise say no be everything wey you dey hear for social media be true and no be everything wey you dey hear for social media be lie shebi una dey hear me so there is truth there is lie both lie and the truth na im dey for social media because everybody dey find money you understand so my correct people olori tok na person wey e con go tell na say she get belle she don carry belle say she don go do test and the belle say na twins na im dey for her belle so na come the person come dey tell am say he come tell the person say he don pray pray pray pray come talk with the pastor say she be no wan do ivf say the pastor come say no say make that is pastor jerry come pray for her. He say if they dey pray for people, the ivf go work e go stand una no see that pastor dat uh, prophet that woman wen ivf work for after so many years when he marry when they say with di husband dey fight so so fight dat uh, urobo woman when he marry isha when be say na so so fight dem dey fight When he born six e later later e bin no wan tell pipo meanwhile pipo know how e take born am and e bin no wan tell pipo how e take get di belle how di children take be sick and meanwhile you see dis ivf of eighteen? na luck o na the year some go just come two. some go just come e go scatter like dis some go just born four some go born three some go take am born you see na dis year ah, shebi na say ayefele ayefele own na three take am born He just come He didn't give am three children pianka na god grace the thing na not na real Not no be eh, say eh, because doctor na god grace somebody come dey write that time say queen naomi na twins one come come Not be twins So na lie i ask commenters una dey lie Where well you? the way when they take talk and you go think say na dem live with queen naomi for house o so kind life when they dey laugh for queen naomi heads. i go just dey laugh you understand because i know her i know her Now people when i dey talk with any video when i dey do i they tell dem say ah oh boy me i go follow up with dem say ah no problem now. you understand so now like that it e be make people no they lie again Now too they lie so my correct people. pipo na wetin happen with that one we don happy olori tope e say olori tope invited uh, they invited olori tope and they didn't invite queen naomi i don't know where they found you are saying that uh, olori elizabeth is born again she is married to oni it's okay for naomi who is a whole prophetess to marry oni hmm. my people and wow this life eh e no go balance so the major thing now when we say oni of ife dey dey very very happy now you understand oni of ife fair pray am that day say He said children go full e palace through way. He said children go boku no be small small boku The whole children go boku He said everywhere go full and na they go so say everywhere true true e go full for children you understand my people make una leave una comment according to congratulations